imwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli reka tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida wa amerika joe biden n'ishavu ryinshi n'akantu yasabye ko hashingwa amategeko aziririza gutunga inkoho zirasa abantu benshi mu mwanya muto hari nyuma y'aho umusore w'imyaka cumi n'umunani yitwaje inkoho yiha inkumbi aragandagura abana cumi n'umunani hari ku ishuri ry'intango muri leta ya Texas ejo ku munsi wa kabiri ishuri ubwo bwicanyi bwabereye ko ryitwa Robe Elementary School mu gisagara ca Uvalde kiri ku birometero ijana na mirongo itatu na bitanu mu burengero bw'igisagara ca San Antonio Perezida Biden yabishikirije ari muri White House ari hagishika avuye muri mu rugendo yari amazemwo iminsi itanu muri Aziya iminsi ibiri imbere y'uko afata urwo rugendo ku mugabane wa aziya yari yaragendeye imiryango y'ababuze ababo bishwe mu gitero nk'icyo cyabaye ku birabure cumi mu isumiro ry'ibifungurwa hari mu gisagara cya bafaro ni muri leta ya new york amakuru yatanzwe n'umusenateri w'intara ya texas yavuze ko yahawe n'igipolisi avuga ko abanyeshuri cumi n'umunani bishwe hongera ko umwigisha wabo umwe hiyongera ko kandi n'uwo musore yabarashe bose hamwe ni mirongo ibiri bahasize ubuzima perezida biden yaciye ategeka ko amabendera ya amerika aduzwa gushika hagati gushika ku munsi wa gatandatu muri amerika yose mu kwibuka abo bana hamwe n'umwigisha wabo biciye muri ico gitero cyabaye ejo muri texas hano muri amerika kandi umugabo w'umunya iraki yariko ararondera ubuhungiro muri leta z'ubumwe za amerika ariyemerera ko yari mu mugambi wo kwica uwahoze ari perezida wa amerika george walter bush ubushyikiranganji bw'ubutungane bwa amerika bwavuze ko uwo mugabo yitwa shihabe ahmed shihabe w'imyaka mirongo itanu n'ibiri yiyemereye ko yariko ararondera kwinjiza abandi banya iraki bane baciye ku rubibe rwa mexique kugira bafatanye uyo mugambi ibi biri mu birego ibiro by'inyamirama bi fbi byarungitse muri sentare yo ku rwego rwa amerika iri mu gisagara ca columbus muri leta ya ohio babiri muri abo batari bwinjire bahoze bakorera iperereza rya iraki mu gihe abandi bahoze ari abarwanyi mu muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu uwo munyayiraki shihabe yabwiye fbi ko bariko bararondera kwica bush kuko ngo ari we yategetse gutera iraki mu bihumbi bibiri na gatatu babona kandi ko ari we yatumye hafa abanyayiraki amasinzi kandi n'igihugu gicikamwo ibice amakuru ku ntambara yo muri Ukraine perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaravuze ko inteko z'Uburusiya zagiye mu buseruko bwa Ukraine ejo ku munsi wa kabiri zihatera amabombe zitumbereye gusambura ibiri muri ico gisagara cose ni mu gihe Uburusiya buvuga ko bugiye gukomeza intambara buvuga ko izomara igihe kirekire n'ico gihugu kibanyi amezi atatu ararangiye uburusiya buteye ikirere perezida zelenski aragandariye ibihumbi by'abasirikare biwe bamaze kuhasiga ubuzima yongeye gutera akamo asaba ibihugu vya buraya ibigwanisho bikomakomeye kuko ngo gufasha ikirere ari umutaha ukomeye ku mutekano w'isi mu burusiya naho umushikiranganji wo kwivuna abansi yavuze ko uburusiya bwiteguye kuguma muri iyi ntambara burimwo muri ikirere igihe kirekire avuga ko bazobandanya iyi ntambara gushika ibyo biyemeje byose kuzokora babishitseko mu ijambo ashikiriza ashikiriza igihugu buri mu ashikiriza igihugu buri munsi ejo ku munsi wa kabiri perezida Zelensky yavuze ko muri Donbass byabakomereye cyane kuko uburusiya buriko buratera amabombe mu gisagara ca severodonetsk n'ibindi bisagara ishyirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko imiliyoni zirenga zitandatu z'abantu zahunze ikirere abandi imiliyoni umunani bahungira mu gihugu hagati kuva iyi ntambara itangura haraheze amezi atatu kuri iyo ntambara nyine n'uburusiya n'ubushinwa ejo kuwa kabiri byarakoreye hamwe ibikorwa vya gisirikare mu kugurura mu kugurura indege z'intambara zitwara misile za nikereyeri ibi iyi myimenyerezo yabereye hejuru y'ibahari y'ubuyapani hamwe n'ibahari yo mu buseruko bw'ubushinwa babikoze mu gihe perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yari i tokiyo mu gihugu c'ubuyapani wabaye umwimenyerezo wa gisirikare wa mbere ivyo bihugu bibiri bikoreye hamwe kuva uburusiya buteye ikirere leta y'ubuyapani ivuga ko gukorera hamwe ibi bikorwa vya gisirikare ata kindi vyari bitumbereye atari agasomborotso kuko ngo vyakozwe bakuru b'ibihugu vy'ubuyapani leta z'ubumwe za amerika australia n'ubuhindi bari mu mubonano k'umugwa mukuru w'ubuyapani muri afurika ikigo ca oni kijejwe imfashanyo oca kivuga ko ukwiyongera kw'ibitero vy'abajihadiste mu burengero bwa nije kwatumye abata ingo zabo barushiriza kwiyongera kuva mu kwezi kwa mbere ikigo oca caharuye ibitero ijana na mirongo itatu na bitandatu vy'abajihadiste kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ugereranije n'ibitero mirongo icenda na bitatu vyakozwe mu kiringo nk'iki nyene mu mwaka uheze umushikiranganji wa nigeria wo kwivuna abansi yavuze ko abajejwe umutekano bagavye igitero simusiga ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi bavuga ko cari gitumbereye kwirukana uwo bise umwansi
urakoze aroyisi bigira imana kudushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abanyeshuri barenga ibihumbi bine biteguriye gukora ikibazo ca leta itanga uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye mu ntara ya Ngozi mu Burundi je ndavyiteguriye neza kuko nguma ndavyitegurira aho ndi hose nguma ndavyitegurira kanze ndabitora tuguma tugira reviziyo turaba yuko twotera intambwe natwe kugira tuze tubitora abo ni bamwe muri abo banyeshure impunzi zo mu ikambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo zihangayikishijwe no kwiyongera kw'ibiciro vy'ibicuruzwa ugereranije n'amafaranga angana ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu by'amakongomane yo gusumisha zihabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibifungurwa ku isi rya pam izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika tubandanirize ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya afurika mu rwanda umushikiranganji w'umutekano w'imbere mu gihugu alfred gasana yagendeye abanyagihugu bo mu karere ka musanze humvikanye ibisasu vya bombe ku munsi wa mbere erike bagira ubusa arabaha inkuru y'idonido imbere y'imbaga yari iteraniriye mu murenge wa kinigi wo mu karere ka musanze bwana rufuredi gasana minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yabwiye bari bamuteze amatwi mu nteko y'abaturage ko umutekano ari ingenzi kuri bo no ku gihugu minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ashingiye ku mateka y'agace yavugiragamo yagarutse ku bisasu byaguye ku butaka bw'u rwanda muri aka gace bigakomeretsa bamwe bikanabangiriza umusaruro bwana gasana yizeje ko ibyabaye bitazongera ukundi asaba abaturage kumva batu batuje yabasabye kutagira ikibarangaza ngo kibateshe kwikorera utwabo hirengagije ko ku munsi w'ejo hari ibisasu byaguye aha mu kinigi uh, ibindi bigera mu murenge wa nyange n'ahandi ibyo byari buturutse ku butaka bw'ikindi gihugu ngira ngo icyo nk'u rwanda cyakozwe mwaranabikurikiye ku maradiyo ni ukuvugana n'icyo gihugu mukabereka muti ibi bintu ntibisubire kuko aho abanyarwanda tugeze twe turangariye iterambere ntawe ukwiye kongera kuturangariza umutekano mukeya ingamba twashyizeho mu kubungabunga umutekano wacu zirahari uruhare rwa buri wese ahangaha rurahari araruzi ntago dushobora kwemerera uwo ari we wese ko yaduhungabanyiriza umutekano cyangwa ko yakongera gutuma abaturage bacu bakuka umutima mu mbwirwaruhame ye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yihanganishije abo ibisasu byaturutse ku butaka bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bikabagiraho ingaruka bwana gasana yabaremye agatima ababwira ko ubutegetsi buzababa hafi mu mugambi wo kubarinda gusubira inyuma mu iterambere abo byagizeho ingaruka hari umwana w'umukobwa ah, ngira ngo byagizeho ingaruka kurusha abandi hari inzu z'abaturage byangije abo nk'ubuyobozi ni ukubafata mu mugongo ni ukubafasha kugira ngo hatagira usubira inyuma aho yari ageze mu iterambere ariko muri rusange rwose turababwira ko ibi bitari busubire kandi ngira ngo ku rundi ruhande nabo barabibonye ibi ntabwo biri busubire ibi ntihagire uwo birangaza nkaho hari ikibazo kindi nta kibazo kindi gihari turebe ibikorwa byacu by'iterambere kubumvise ubutumwa bwa minisitiri gasana bavuga ko byabateye imbaraga zo kuba bashobora kumva batekanye ni ubutumwa bwiza buduhumuriza kandi butuma dukora dushishikaye kuruta uko twagakoze dufite ibibazo ngo umutekano wacitse kandi twari dusanze twibereye mu mutekano wacu neza nta kibazo twari dufite ikibazo kuko kumva ibintu nka biriya bigutunguye bikakugwirira uba ufite ikibazo uhita ugira ikibazo ariko iyo umuyobozi aje nka gutya agahumuriza abaturage biba byiza natwe twumva ko umutekano guhagarutse nta kibazo ko turasubira mu mutekano nk'uko twari dusanzwe tumeze nta kibazo ni mu gihe kuri uyu wa mbere ibisasu bikimara kugwa ku butaka bw'u rwanda abaturage bavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira dufite impungenge kuko uwabikoze ntawe tuzi iyo ari wenda aragaruka none si bwo eh, kwa gitimbuye tutaye tutabizi tuzi aho agannye dufite impungenge rero n'ubundi ko tutararyama turasaba ngo baturinde n'ubundi baduhagarariye kandi na yesu atube maso bakijugunye umuntu akaba abaye igishwanyu si twabibonye ko ari ikintu bajugunye icyo gisasu kigahingagura umuntu uwo muntu wamubonyeho ego hari basamagura rwose ndi- ntiyacagaguritse ubwo turabufite none si bari bantu bakatsindwa n'imana bahera iyo ngiyo ntibaze kuduteza umutekano mukeya u rwanda ko rwubatse Aba- amahirwe twagize ni uko aba- a- abayobozi bahise batugeraho abasirikare rwose ingabo z'igihugu zaza zitabara abakomanda bahise baza rwose baduhumuriye ati muhumure ibingibi ni iterabwoba bari kuza kudutera mwene muhumure muze mu mago muryame mu ijambo rya minisitiri gasana yasabye abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe ku kintu cyose gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu yakuriye nzira ku murima uwo ari we wese wahirahira mu guhungabanya umutekano abandi batekereza ko ah, bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu ibyo byo rwose izo ni inzozi rwose nu- n'ubifiteho ingingi mira ariko ntekereza ko mwe mu- mwatanga ubuhamya kandi ingamba nimwe mwazifashe nakwibutsa ko mu gitondo cyo ku wa mbere w'iki cyumweru ariho humvikanye ibisasu byaguye ku butaka bw'u rwanda mu karere ka musanze mu mirenge ya nyange na kinigi no mu karere ka burera mu murenge wa gahunga ibisasu byakomotse ku mirwano yashyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za kongo zifashijwe n'iza monisco ibisasu bikarenga bikagwa ku butaka bw'u rwanda byakomerekeje abasivile benshi binangiza umusaruro nk'uko byatangajwe na minisitiri y'ingabo mu itangazo yashyize hanze agace ko mu majyaruguru y'igihugu kegereye ibirunga kakunze kurangwamo ibikorwa bihungabanya umutekano w'abahatuye kuva mu myaka ya za mirongo cyenda na kane iyo umutekano muke udakomotse ku barwanyi b'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u rwanda ukomoka ku bushyamirane bushingiye ku mipaka y'ibihugu byombi ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika mu ruhengeri mu majyaruguru y'u rwanda impunzi zo mu ikambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo zihangayikishijwe no kwiyongera kw'ibiciro by'ibicuruzwa ugereranije n'amafaranga angana ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu by'amakongomani yo gusumisha zihabwa n'ishyirahamwe rijejwe ibifungurwa ku isi pam ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira mu gihe hirya no hino muri teritwari ya uvira na fizi ibiciro by'ibiribwa bikomeje kwiyongera no mu nkambi ya rusenda hari impunzi zirenga ibihumbi mirongo itatu nazo zihamya yuko ibyo biciro byiyongereye cyane ugereranyije n'imyaka ishize esperance munezero ni umubyeyi ufite abana batandatu arasobanura uko bari kugura bimwe mu bifungurwa bitandukanye n'uko byari bisanzwe bigugwa ni ukuvuga ngo ikigoti cy'umuceri twashyitse ngaha kiri ku mahera majana atanu majana ane mugabo ubu udafise ibihumbi bibiri ntugura ikigoti cy'umuceri ikibazo cy'amavuta twashyitse ngaha ikorobo y'amavuta ari zitatu majana abiri ari imwe ijana mugabo ubu ikorobo y'amavuta amamesa n'amahera majana atatu majana ane urumve ni ibintu bitubangamiye rwose ikibazo cy'amawoki twashyitse ngaha ku mawoki tugura amawoki y'ijana amajana abiri tugateka mu tuboga turonse mugabo ubu u- udafise amahera amajana atanu ntumumotereza nitwo tuwoki ntuturonka kuhina cyane cyane ko ibido y'amawoki ubisigaye ku bihumbi ijana twashyitse ngaho ibiharage tubigura amajana atatu mugabo ikigozi ni igihumbi n'amajana atanu igihumbi n'amajana umunani bivanye n'uko bimeze nafutari nahindavye ni impunzi yo muri village ya cumi na rimwe mu nkambi ya rusenda asobanura ko amafaranga pam iha buri mpunzi mu guhahisha buri kwezi ari make iyo ugereranyije n'uko ibiciro byifashe ku masoko kubera bamwe bamwe tumaze kugera ngaha twasenga ikigozi cy'umuceri tukigura magana atanu none umunsi kigeze ku bihumbi bibiri igihumbi na magana umunani tugiye guharura ufise abana bane batanu ntabwo ushobora gusubisa ibyo bihumbi cumi n'icyenda ngo ayo mafaranga akumaze iminsi itatu Mbo, ku muntu ashaka gufungura neza ashobora ku- kugerageza arya ibyo kurya birimo umunyu birimo amavuta bivanye n'uko atari n'aho dukura udukwi ntibyoshobora kurenga iminsi itatu waba ufungura ibihumbi cumi n'icyenda ubitaye igangi amafaranga ntashobora gutunga umuntu ibihumbi cumi n'icyenda ntibyashoboka irankunda john akora umurimo w'igisungusungu mu nkambi ya rusenda nawe ahamya yuko umushahara bahembwa uba muke iyo bagiye guhaha bitewe n'uko ibiciro byaduze kuva kare twahora duhembwa idolari mirongo itatu n'uno munsi ntabwo zirigera ziduga izo dolari mirongo itatu twahora tuguramwo imifuko ibiri y'ubufu ariko uno munsi turose idolari mirongo itatu tuguramo umufuko umwe w'ubufu wa semure hanyuma uno munsi tugeze uno munsi idolari mirongo itatu tuzivunja amafaranga ibihumbi mirongo itanu n'umunani cyangwa mirongo itandatu uno munsi idolari mirongo itatu tuzikuramwo akafuko kamwe k'ubufu uku kuzamuka kw'ibicuruzwa bishimangirwa kandi n'abacuruzi bo muri fizi aho bavuga yuko barangurira ibifungurwa birimo umuceri n'ifu mu gihugu cya tanzania ibintu byaduze kuko bavuga ko igitoro cyabuze muri rusange kuko igito- igitoro kimaze kubura ibidandazwa byaca bizimba ko bene imiduga na bene amato babicisha mu itanganika byabaye ngombwa ko igitoro kiduga ibeyi n'ababizana bizimbye bigaca bigo- biba- bigaragara ko iyi ntambara muri kirene ariyo iteje ikibazo iki kibazo cy'iduga ry'ibiciro kandi gishimangirwa n'abahinzi bo mu kibaya cya rusizi ndetse no muri mutambara ho muri teritwari ya fizi aho bavuga yuko ibigori bahinze mu kwezi kwa kabiri byapfuye kubera izuba ryinshi ryavuye minisitiri w'ubucuruzi mu ntara ya kivu y'epfo madamu marie jeanne nziharirwa avuga yuko atari muri iyi ntara yonyine ibiciro byaduze ko ahubwo no hirya no hino ku isi hari icyo kibazo uyu minisitiri asanga intambara y'uburusiya na ukraine nayo yaragize uruhare mu kuzamuka kw'ibiciro twavugishije umuvugizi wa aseri muri congo tumubaza niba nta bufasha aseri iteganya guheza impunzi muri ibi biciro byaduze ntiyafata telefone yacu vida sengabo ijwi rya amerika uvira
ijya hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi muhumuruka mana shofe wowe ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo Reka da.
ndiyo bugo ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
mu burundi abanyeshuri barenga ibihumbi bine nibo biteguriye gukora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye mu ntara ya ngozi inkuru dushikirizwa na desire hatungimana ishuri ryisumbuye rya ekofo bugorora riri muri komine mwumba nko ku birometero birenga mirongo ibiri uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi ugana ku ruzi akanyaru rugabura uburundi n'u rwanda kuri iryo shuri imyiteguro y'ikibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gisata cya kabiri c'amashuri yisumbuye kizuba ku munsi wa mbere igenekezo rya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatanu igeze kure bano banyeshuri babwira radiyo ijwi rya amerika ko ahubwo ikibazo gitevye kuza cyane ndacyiteguriye neza kuko nguma ndabyitegurira aho ndi hose nguma ndabyitegurira hanze ndabitora tuguma tugerareba ibyo turaba yuko twotera intambwe natwe kugira tuze tubitore ko turizeye cyane rwose yuko tuzabitora kuko ntacyo tutarakora muri byose na rebidiyo turagaragara turiko turabandanya nyene gusa turiko turaheza nyene tugira reviziyo y'ibindi byose kayobera joseph ni umwarimu wo kuri iryo shuri akaba yigisha abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda basanzwe bakora icyo kibazo nawe nyene aremeza ko kwitegura babimazemo igihe kandi bigenda neza cyane ubu twe tubyiteguriye neza kuko amaporogaramu yose twarayamaze ubu turiko turaraba dukosora ama eprevetipe ko ayo twari dusanganywe yo twari twarayamaze turiko turakosora zishasha twaheruka kuronka kandi nazo tuzigejeje kure ikintu twagiye turabona ni ku ma eprevetipe aho twagiye turasanga inyishu bagiye baraduha zitajanye n'ikibazo baba batubajije canke ugasanga nk'agafindo bakubajije ingero baguhaye uyikoreye ko ntuzenya ntiwotora inyishu nk'iyo baba ba- bakubajije aho twagiye turakosora rero tugaca dushyiramo ibijanye kugira turabe ko inyishu ba- ntuza badutoreye ijanye n'ikibazo uwo mwigisha yamara n'abanyeshuri misi yose amenyesha ko yizeye ko umwimbu uzogenda neza cyane nk'uko bimaze imyaka ibiri bigenda twe turabyizeye cyane ko umwimbu uzogenda neza kuko umwanya wose twamanye n'abanyeshuri n'amayivarasi twagiye turatanga abanyeshuri baratweretse yuko ibyo turiko turabigisha bavyumva kandi badukurikira ego n'ubu kabisa turabona yuko ibintu bizogenda neza kuko n'ubu tuguma turanforsa les apprentissages des élèves muri iyo revizio turiko turagirisha iryo shuri ryisumbuye rya bugorora rimaze imyaka ibiri riba irya mbere mu ntara ya ngozi si ishuri riri mu gisagara aho kenshi abantu bibaza ko abana ariho bamenya gusumba ahandi icyariho cy'umuyobozi w'iryo shuri nyabenda evariste aratubwira akabijya bakoresha kugira baba ba mbere Eh, akabijya hano ku ishure ryacu rya Ekofo Bugorora haraba ikiganiro cyagutse hagati y'abavyeyi eh, n'umuyobozi abigisha turabashira hamwe tukabereka ukungene bategerezwa kwitanga kugira ngo tuzoba ba mbere abigisha nabo nk'ubu muri kino gihe turimwo ashika mu gitondo saa moya na cumi n'itanu aba yashitse agaca ageza mu masaa cenda ku buryo abana baraza banafise n'udufungurwa ntibataha buryo n'umwigisha aza yiteguye gushika mu masaha cenda kugira ngo ivyigwa bitegure neza eh, bitegure ico kibazo icyo kibazo cya leta kirafise akamaro kanini cyane ku banyeshuri bageze mu mwaka w'icenda abakimenye baca baja mu gisata cya kabiri cy'amashuri yisumbuye amashuri akabandanya abakiyobewe kenshi barahura n'ibibazo bitandukanye benshi baba bakiri bato cyane abataronse aho biga amashuri y'imyuga baca bataha iwabo bakaja mu buzima busanzwe bagakoresha ubumenyi baronse ivyo navyo ntibikunze koroha arico gituma abavyeyi bama basaba ko amashuri y'imyuga yokongerezwa mu gihugu kandi akaronswa ibikoresho n'abigisha babinonosoye desire atungimana kigali ijwi rya amerika muhananya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza muribuka ko muri amerika nayo bushize twaganiriye ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika cyo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kane kivuga ko ivanguramoko mu mashuri ya leta rinyuranyije n'itegeko nshinga noneho munyemerere uyu munsi turebere hamwe muri make cyane urugamba rwakurikiyeho kugira ngo ivanguramoko rigabanuke mu mashuri ikaze mu kiganiro amerikana muri icyo gihe abirabura bari bafite amashuri yabo ya bonyine n'abazungu bikaba uko ay'abazungu ariko niyo yabaga afite ireme ry'uburezi ryo hejuru cyane kurusha ay'abirabura nyuma y'iteka ry'urukiko rw'ikirenga naacp national association for the advancement of colored people ni ukuvuga umuryango uharanira gutera imbere kw'abirabura yatangiye kwandikisha abana b'abirabura mu mashuri y'abazungu ku bwinshi ifatanyije n'ababyeyi n'abarezi b'abirabura babanje gutoranya mu mashuri yisumbuye abana bari basanzwemo bagendeye ku bintu bibiri amanota meza yo hejuru kurusha abandi no kuba batajya basiba na rimwe kujya kwiga abana b'abirabura uyu muryango wandikishije bwa mbere na mbere bari icyenda ubajyana muri Little Rock Central High School muri Arkansas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi bamenyekanye mu mateka ku izina rya The Little Rock Nine ni abakobwa batandatu barimo uwitwa Elizabeth Eckford n'abahungu batatu barimo uwitwa Ernest Green ishuri ryarabanditse koko ariko bagiye gutangira ku itariki ya kane y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda mirongo itanu na karindwi ntibabashije kwinjira guverineri wa leta ya arkansa orval fabers yategetse igisirikare cya leta ye arkansa national guard kugota ishuri yavugaga ko ari mu rwego rwo kubungabunga amahoro nyamara abahanga mu by'amategeko n'imibanire hagati y'amoko abarezi abanyapolitiki n'abanyamategeko ndetse barimo n'abacamanza bo bemeza ko yabikoze mu rwego rwo kwimakaza ivanguramoko agamije gusa kubuza abana b'abirabura kwinjira mu kigo cy'ishuri aba bana bari babanje gusezerana ko baza guhurira ahantu hamwe kugira ngo binjirane hamwe banyuze mu karembo kamwe k'inyuma ku munota wa nyuma ariko barabihinduye bahindura gahunda ariko elizabeth eckford wari ufite imyaka cumi n'itanu ntiyabimenye noneho aragenda ageze aho basezeranye guhurira arababura yagerageje kwinjira mu kigo wenyine anyura ku irembo rinini ry'ishuri yahasanze abasirikare ba leta n'igice cy'imbaga y'abaturage b'abazungu baramushushubikanyije bamutukagura bamuciraguraho basakabaka ko bashobora ndetse kumubamba yabashije gusubira imuhira amahoro ariko yahungabanye cyane abanyamakuru babifashe amafoto anyura mu binyamakuru bitandukanye yakubise inkuba mu gihugu cyose amwe muri ayo mafoto yahawe igihembo gikomeye cyitiriwe Pulitzer mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umunani bimaze kumugeraho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika david dwight eisenhower yahise aca iteka executive order numero ibihumbi icumi magana arindwi na mirongo itatu ryo kuri makumyabiri na gatatu y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda mirongo itanu na karindwi yinjiza by'agateganyo mu ngabo z'igihugu cyose ingabo za leta ya arkansa arkansa national guard zari zigizwe n'abasirikare ibihumbi icumi bityo aba yambuye guverineri ububasha bwose kuri zo aba ari we ubwe ku giti cye uzibera umugaba w'ikirenga yoherejeyo kandi n'abandi basirikare igihumbi b'inyongera bari basanzwe mu ngabo z'igihugu cyose bose nk'umutwe w'ingabo umwe rukumbi yabategetse kubungabunga amahoro n'umudendezo wa rubanda no guherekeza kurinda no kurengera abanyeshuri b'abirabura bose mu mashuri y'abazungu muri leta ya kansa byatumye rero abana b'abirabura batangira kwiga kandi biga neza ernest green aba uwa mbere na mbere watsindiye impamyabumenyi ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa gatanu igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'umunani muri Little Rock Central High School ijwi ry'amerika guca ivanguramoko mu mashuri byatangiriye muri ririya Little Rock Central High School byaje gukwira igihugu cyose buhoro buhoro nubwo abahanga bemeza ko n'ubu ngubu ivangura rikiriho mu mashuri abirabura icyenda biswe The Little Rock Nine barize baraminuza bakora n'imirimo itandukanye bose kandi baje kuba impirimbanyi z'urugamba rwo kurandura ivanguramoko n'ubusumbane hagati y'amoko bamwe muri bo ubu bitabye imana ariko abandi baracyariho elizabeth eckford araho afite imyaka mirongo inani y'amavuko afite impamyabumenyi yo hejuru ba mu by'amategeko yigiye muri kaminuza yitwa central state yo muri leta ya ohio mu burengerazuba bwo hagati bwa leta zunze ubumwe za amerika yanditse n'igitabo the worst first day bishatse nko kuvuga ngo umunsi mubi kurusha iyindi wa mbere avugamo ibyamubayeho ajya gutangira muri Little Rock Central High School n'urugamba rwo guca ivanguramoko mu mashuri Ernest Green nawe araho nawe afite imyaka mirongo inani y'amavuko afite impamyabumenyi zo hejuru ebyiri BA na MA mu by'imibanire y'abantu sociologie mu gifaransa yigiye muri kaminuza ya leta ya Michigan Michigan State University naho mu burengerazuba bwo hagati bwa Amerika yigeze kandi kuba minisitiri wungirije w'umurimo kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe muri guverinoma ya perezida jimmy carra hagati aho mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwaciye irindi teka ruvuga ko n'amashuri yigenga yanga kwakira abirabura n'abandi baturage batari abazungu anyuranyije n'amategeko nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika yabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikirana radiyo yanyu bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhara muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije dieudonne cubahiro niwe yashize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose